iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza ni thomas kamirinda ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda na fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi banki zitegerezwa kuva muri iyo nzira yo gukoreramo by'akanyabanga zigashaka kujya gukorera ku ngaragara uyu ni umushingamateka daniel gerard ndabirabe avuga ukuntu amabanki akwiye gukora mu burundi ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru arimo kandi n'ayo mu rwanda aho urukiko rukuru rwaraye rwangiye abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa bernard munyagishari kujya arusha gushaka ibimenyetso bimushinjura twabateguriye kandi n'ikiganiro cy'ubuzima n'icya siporo byose birabanzirizwa n'amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloise bigirimana ikaze ku ijwi ry'amerika
urakoze thomas ndamutse n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika perezida salva kire wa sudani y'ubumanuko yasabye imbabazi abanyagihugu biwe ku makosa yakoze muri kahise izo mbabazi yazisabye ejo ku munsi wa gatatu mu ijambo ryo kurangiza umwaka yashikirije mu nama nshingamateka y'icyo gihugu yasabye kandi leta kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara no gushyiraho icuka cyiza gituma abanyagihugu basubira kunywana salvakire yasabye ko hatunganywa ibiganiro bihuza abanyagihugu byotumirwamwo abaserukira ibisata byose muri ico gihugu yanagabishije abakoresha imvugo z'urwanko zibiba amacakubiri n'ubwicanyi ko leta izobafatira ibihano bikomeye yarangije asaba abanyesudani y'umanuko guhagarika imvugo z'urwanko ku makungu na cane cane kuri leta zumwe za amerika no kwishirahamwe mpuzamakungu onu umurwi w'igenga ujejwe gutegura inyi, gutorera inyishu amatati afatiye ku byavuye mu matora muri somaliya wahakanye abashingamateka cumi n'umwe baheruka gutorwa usigura ko ayo matora yabayemwo utunenge kandi ko humvikanye amasasu kuri kimwe mu bibanza by'amatora uwo murwi utangaza ko habaye imyidogo myinshi ivuga ko amajwi yaguzwe kandi ko habaye iterabwoba ku banyagihugu bitabye ayo matora bamenyesha kandi ko ibiro bya perezida hassan sheikh muhammadu wa somaliya nabyo nyene biregwa kuba byarabigizemwo uruhara perezida muhammadu muhamude ntaco arashikiriza kuri ivyo birego ugutevya itorwa ry'abashingamateka rero muri ico gihugu bishobora gutevya itunganywa ry'amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani z'uku kwezi kwa cumi na kabiri mwamenya ko inama nshingamateka ariyo itora umukuru w'igihugu kandi itorwa mu gihe itorwa ryiwe rimaze kwigizwa inyuma inshuro zitatu zose umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ban kimune yaneguye ikikuza ry'inzego z'umutekano ku biro bya komisiyo y'igihugu ijeje gutunganya amatora muri gambiya asaba ko bohava vuba bwangu oni yongeye isaba igisirikare cya gambiya kudakora ikindi kintu cobangamira umutekano w'igihugu mu ihanahana ry'ubutegetsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kabiri mwomenya ko ariho perezida yaya jame yari yaremeye ko yatsinzwe na adama barowe mu matora y'umukuru w'igihugu ariko iminsi mike mu nyuma yaho ahava arivuguruza intumwa z'abakuru b'ibihugu bine bya afurika yo mu burengero ziyobowe na perezida wa liberia ellen johnson sirirife zarabonanye na perezida wa gambiya kuri uno musi wa kabiri perezida johnson serif yavuze ko impande zose zerwa n'ibiriko bibera muri gambiya ziyemeje kubungabunga amahoro n'umutekano yongera ko kuri iki kibazo kigiye kongera kwihwezwa mu nama izohuza ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubutunzi bw'ibihugu bya afurika yo mu burengero cdao mu mpera z'iyindwi iyo nama ikazobera mu gisagara cya abuja k'umurwa mukuru wa nigeria igisata cishyirahamwe mpuzamakungu n'icita ku magara y'abantu oms gitangaza ko bibiri vya gatatu vy'amavuriro n'ibitaro muri leta ya borno muri nigeria vyasambuwe ibindi bitagikora oms yatangaje- yabitangaje muri raporo yasohoye kuri wa gatatu ivuga ko mirongo itatu na ba- na bitanu ku ijana ku bitaro by'amavuriro n'amavuriro mirongo- amajana indwi na mirongo ine n'atatu byari muri iyo leta byasambuwe wondi aremu ahagarariye oms muri nigeria yamenyesheje ko bagiye kwihutira kurokora ubuzima no gukinga indwara ku banyagihugu bashika imiliyoni zitandatu bakeneye kuvurwa iyi raporo ivuga kandi ko amavuriro ashika ijana y'imfatakibanza yubatswe muri iyo leta ya borno kugira bafashe abanyagihugu babangamiwe n'indwara kandi ko n'amavuriro mirongo ine n'icyenda yubatswe mu makambi y'impunzi Abarwanya leta ya Siriya batangaje ku muhingamo w'ejo kuwa gatatu ko hafunditswe amasezerano mashasha yo gukura abasivile n'abakomeretse mu ntambara mu gisagara ca Aleppo kiri mu buseruko bwa Siriya. Batangaje kandi ko impunzi zigiye gutangura kuva muri Aleppo mu masaha make ari imbere. Abakozi ba ONU muri ico gisagara nabo nyene baremeza ayo masezerano mu gihe abategetsi ba leta ya Siriya bavuga ko ataco bayazi ko bagashikiriza ko ibiganiro bikibandanya nawe zed rade zed ara hussein arongoye ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryita ku burenganzira bwa muntu yatangaje ejo kuwa gatatu ko kubona leta ya siriya n'abayishigikiye barasubiye gutera mu bibanza birimwo abasivile benshi ari uguca kubiri n'amategeko mpuzamakungu kandi biharurwa nk'ibyaha byo mu ntambara amakenga nk'ayo ni nayo umuvugizi mu biro vya perezida obama josh ernest yashikirije ejo ku munsi wa gatatu
ayo yari amakuru yo hirya no hino mu kanya turajya mu makuru y'ibiyaga bigari muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri facebook voa radiyo yacu naho murahadusanga noneho rero amakuru yo mu biyaga bigari mu burundi abashingamateka barasaba ko amabanki ahagarika kurihisha abayitura baranasaba kandi leta gushyiraho amategeko yemerera abantu gutanga ingwate zinyuranye aho guhora basabwa kugwatiriza amazu yabo yonyine gusa ejo umushikiranganji w'ikigega cya leta domitien ndiho ku bwayo yari mu nama nshingamateka asobanura itegeko rishya rizagenga amabanki eloge wirikaneza yaduteguriye inkuru asigurira abashingamateka y'integuro y'iteko rishasha umushikiranganji w'ikigega ca leta yavuze ko ifise uturusho twinshi ku bantu bitura amabanki domitien ndiho kubwatanga urugero rw'ibizohindurwa ku kuntu amabanki arihisha indishi iyo umuntu ananiwe kuriha ideni mu kiringo yiyemeje jewe ngiye nkasaba ideni muri banki nkagera ahantu hariha igice cy'ayo mafaranga nasabye ayo mafaranga izo banki zizajya ziharura ziharura ziharura aho zihagarara ntiwahagaze n'ikibazo cy'ubagaragaza bakigorana kubera yuko banki zaguye ziharura ugasanga wasabye ideni ry'imiliyoni icumi iyo uriha mu gihe ikiringo gikwiye umugore wari uriha mbona bayegera miliyoni zitatu ugasanga rya deni yawe igeze mu miliyoni mirongo itanu wananiwe kuriha miliyoni icumi utoriha mirongo itanu ndetse iri tegeko rero rizana inovasiyo rigashyiraho icyo twita raberi y'igihugu nibo baba basabye ingurane y'amafaranga umuriyoni hanyuma ukayiha ukagera ahantu ukananirwa umaze kuriha ibihumbi majana atanu ni ukuvuga ko wari usigaje ibihumbi majana atanu n'inyungu yazo ubu rero banki aho uko tumwe bandanye ntabwo izohamishyika miliyoni icumi hazoca haharurwa inyungu izogera ku mafaranga ibihumbi majana atanu nyine abashingamateka berekanye bimwe mu vyo babona nk'akarenganyo amabanki agira daniel gerard ndabirabe ntatahura ingene abantu batangishwa amafaranga iyo bagiye kubaza ibintu bitandukanye iyo wewe ugiye kwaka for example kugira ngo baguhe rwa rupapuro rwerekana amadepanse yawe cyangwa amarozi uba warakoze baca bakubwira ko bategereza kugurisha amafaranga kandi amafaranga atari make wewe wajyanye kudepoza amahera yawe muri banki ariko ugiye gusaba uti nenye rosolde y'amahera yanjye ku ku- ku gihe kingana uku ugasanga rwose ngo bazwiye kigira ntikibumvikana umushikiranganji ndiho ku bwayo avuga ko amabanki ategerezwa gukorera ku mugaragaro banki zitegerezwa kuva muri iyo nzira yo gukoreramo y'akanywaga zigashaka kujya gukorera ku mugaragaro ni uko uvuga uti uyu muntu aje kubwiriza amayeri nabyo byose mucyaga bimugisha kuko nitwasanga umure ushyira amafaranga yawe muri banki umuntu yajya kuyaraba akanamugurisha yatora akanamugurisha twakora usanga turimo turakomeza bya bindi by'uko amafaranga tuyatwara mu ntoki mu masashi umushingamateka felix niragira nawe abona ikibazo ku ngwate zisabwa hariho amategeko twagiye dutora muri sezo ya ketiva na sezo mobiye ayo mategeko ari ukugira ngo yorohe byorohereze bagomba ko byorosha korohereza abitura amabanki ko bungure yobafasha kuva muri bya bintu bisanzwe by'uko iminsi yose baba bari kubasaba bakarangiza amazu umuntu nk'umwe agashobora kugarangiza ibijyanye n'akazi akora n'ibindi n'ibindi umushikiranganji w'ikigaga ca leta avuga ko na bene kwaka amadeni babifisemo uruhara kuko ingendo y'abarundi yo gufata ideni bakanarisubiza itogenda yiyabiyora niko nabo babanza kugenda byakurikirana kugira ngo ashobore gufata aya magaranti ayacanye iri tegeko rishasha rizoja mu ngiro mu kiringo c'umwaka bamwe mu bashingamateka nka fabien manshijya nino basaba ko ingingo zimwe zimwe zaryo zoshirwa mu ngiro vuba rero umunani kuko bitari bisanzwe bimeze kuri ibitego rizuba rije gushyitsa abanse gupfa kuko mu kiringo cy'umwana biri kubera ngo utahora bigenda mugihe yarabivuze riraze umwana muzi yuko gusaba atestation muri banki kuko n'undi babiri ari mu mirongo ibiri na bitanu twese mu mili setro ibyo rero nibaza yuko iri tegeko yabahoje yatanze ryogira ibyo rituma k'urutoke biyoca bikurikizwa nk'uko rwanda amategeko itegeko rigenga amabanki uburundi bugendera kubu ni ryo mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu eloge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika mu rwanda urukiko rukuru rwa raye rwangiye bruce bikotwa na mugenzi we jeanne d'arc umutesi abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa bernard munyagishari kujya arusha gushaka ibimenyetso bimushinjura bernard munyagishari w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko aregwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu eric bagira ubusa araduha iyi nkuru iki cyemezo cy'umucamanza kije gikurikira impaka z'impande zombi mu maburanisha yabanje ni icyemezo umucamanza yasomye nta ruhande na rumwe mu baburanyi rwitabye ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe nibwo umucamanza ukuriye inteko iburanisha yari yanzuye ko abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa bwana bernard munyagishari aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu bajya mu rugereko rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u rwanda yarusha tanzania bagombaga kujya gushaka ibimenyetso ku bantu cumi na batandatu baburaniye muri ictr bemeza ko biteguye gushinjura bernard munyagishari ku byaha aburana muri uko kwezi umucamanza yasuzumye ubusabe bwabo ubushinjacyaha butatambamiraga yemeza ko ubwo bigaragara ko bavuganye n'ubuyobozi bw'urwo rukiko bajya gukora iryo perereza mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri bakagaragaza urutonde rw'abo bifuza ko bazababera abatangabuhamya n'igihe abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa munyagishari baje kubwira umucamanza mu iburanisha ryakurikiye ko cyababereye iyanga kandi ko na minisiteri y'ubutabera itabahaye ubushobozi ku gihe kujya muri arusha bari basabye asaga ibihumbi bine by'amadolari y'abanyamerika mu manyarwanda yagera kuri miliyoni zikaba akaba eshatu n'igice z'amafaranga mu cyemezo yafashe umucamanza yavuze ko kuva abanyamategeko jeanne d'arc umutesi na burise biko twabandikira urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yarusha ntacyo bagaragaza bakoze kugeza ku munsi w'iburanisha urubanza rwagombaga gusubukurirwaho yavuze ko ntaho urukiko rwahera rwongera gusuzuma iyi ngingo yo kujya muri arusha gushaka ibimenyetso bishinjura bernard munyagishari aba banyamategeko kandi bari bifuje gusubira gukora iperereza ry'ibanze imbere mu gihugu rishinjura uregwa basabaga gusubira kureba abagororwa bo muri gereza za ruhengeri gisenyi n'iyampanga mu karere ka nyanza n'utundi duce tw'inyongera ku gisenyi abatangabuhamya bo muri ayo magereza bari barasabye kubanza gutekereza ku buhamya bwabo bamara kubona ko nta ngaruka bizabagiraho akaba ari bwo batanga ubwo buhamya aha naho metere bikotwa na metere umutesi basabaga ubushobozi bungana na miliyoni zirindwi n'amafaranga ibihumbi magana atandatu mu gukora iperereza ry'ibanze rishinjura bwana munyagishari umucamanza yanzuye ko iri perereza ry'ibanze imbere mu gihugu ari ngombwa rikazakorerwa muri gereza gusa n'ubusanzwe abasanzwe aba banyamategeko bari baravuganye n'abagororwa baho yatanze iminsi itatu gusa kuri iri perereza ry'ibanze kandi ategeka ko minisiteri y'ubutabera izagenera aba banyamategeko imodoka yo kubatwara n'ibindi bigenerwa abategetsi bakuru b'ibigo bya leta iyo bagiye mu butumwa bw'akazi iby'uru rubanza birasa n'ibikigoranye biragoye kwemeza ko abatangabuhamya babonye amategeko bemerewe gusubira gushaka mu minsi itatu gusa noneho baba bazemera gutanga ubuhamya kuko mu myuzo ya mbere bagaragaje ko bafite impungenge zikomeye zo gushinjura munyagishari bavuga ko hari n'izindi manza batanzemo ubuhamya bushinjura bikabagiraho ingaruka n'ihurizo rigikomereye ababunganizi kandi baburanira umuntu utabemera wikuye mu rubanza ku rundi ruhande abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bashinja munyagishari impande zombi zarangije kubumva urubanza ruragana ku musozo kandi kuva munyagishari yarwikuramo amezi hafi icyenda agiye kwihirika yafashe umwanzuro wo kutazongera kwitabira iri buranisha mu rubanza rwe yikomye ibyemezo by'umucamanza arisa umurisa ashinja kubogama ku byemezo amufatira bwana munyagishari w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko yoherejwe mu rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yarusha yahageze mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kuburana ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubutabera bw'u rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rubavu nubwo yikuye mu rubanza ibyaha byose ubutabera bw'u rwanda bukurikiranyeho munyagishari arabihakana akavuga ko ubutabera bw'u rwanda mu mutwerera imyirondoro n'ubwenegihugu bugamije icyo yita kumuzirikaho ibyaha kuko yemeza ko ari umunyekongo iburanisha ritahari riri ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha bibiri na cumi na karindwi akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ibiganiro by'igitondo mujye mukurikira n'iby'umugoroba guhera saa kumi kugera saa mbiri ku isaha yo mu rwanda no mu burundi mu burundi nyine icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimwo yaraye abonanye n'abahagarariye ibihugu byabo i bujumbura yabasabye gukorana na leta y'u Burundi no kwima amatwi ibihuha yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije ego mu bisanzwe ni inama isanzwe aho twaba tuje inama n'ingingo cyane cyane tugashyikiriza ingene igihugu cyifashe tukagishyikiriza abaserukira ibihugu byabo kugira ngo ntibaze barumviriza ibihuha cyangwa bakurikira nyabahururu nicyo gituma tuba tubatunganije inama n'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu burundi aho mbere twaboneyeho akaryo ko kubakira mu gihugu cy'u Burundi kuko benshi ni bashasha tukabifuriza ibikorwa byiza kuranirwa mu mabanga yabo mbere turanababwira yuko baje ngaha kugira ngo bakorane na leta kuko no mu gusaba kwemererwa gukora kuza ngaha mu burundi bashyikirije amakete yabo umukuru w'igihugu cyacu cy'u burundi tukifuza yuko mu migenderanire myiza tuzugiye gukorana n'uko tuza turajya inama n'ingingo tukabashyikiriza uko ibintu byifashe mu gihugu gushika ubu hari ibihugu cyane cyane amashyirahamwe ibihugu vya buraya bisa n'ivyahagaritse imfashanyo yahora ihabwa leta y'u Burundi abo batetsi mwabonanye hari akizere babahaye ko ivyo bintu bizoja mu buryo ubwa mbere twaje ngaho kugira ngo kuko ivyo bibi vy'ibihano vy'ibiki twumva hirya no hino biva ku makuru atandukanye baronka mugabo batahabwa n'abategetsi b'u Burundi naronse akajya ko kubabaza cyane cyane abaserukira ibihugu bya buraya ku ngingo zose bafashe bitwaza ibyerekeye agateka kazina muntu bitwaza ibi cyangwa ibindi ndasabye tubivugane ngaha twumve yuko bifise ifatiro cyangwa bidafise ifatiro mbere naronse n'akajya ko kubabaza igituma nimba bavuga agateka kazina muntu ingene abasirikare b'u Burundi bari muri somaliya bakaba bamaze amezi cumi na kumwe bataronka umushahara wabo kubera iyo ngingo y'abanyaburaya none mwumva agateka kazina muntu mweho mukubahiriza gute mbere turanababwira yuko uburundi bwasinyaniye amasezerano n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika twifuza yuko iryo shyirahamwe ryoshyira mu ngiro amasezerano twavuganye kuko ntidushobora kwemera kurenza ukwezi kwa cumi na kabiri abasirikare bacu bataronse agahembo twebwe rumva tuca tubabwira yuko twandika ikete mu gihe badashoboye kutwishyura iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ridashoboye kutwishyura n'ingoga twebwe rero mu minsi mikeyi abasirikare bacu tubakura mu gihugu cya somali hanyuma abanyaburaya cyangwa abandi bazi kubasubirira igihe umuhuza yagendera uburundi mu ndwi iheze leta y'uburundi yaratangaje ko hariho ibihugu bibangamiye umutekano eka bifasha abatavuga rumwe na leta mukaba mwavuze igihugu cy'ububirigi n'igihugu cy'u rwanda ibyo bibazo hari ibyo mwashikirije muri iyo nama mwakoze ejo nabaye akajya kugira ngo umwe wese adushikirize nayivuze muri rusange yuko umutekano w'igihugu cyane cyane ni uw'akarorero ntubona ingene inama nshingamateka cyangwa nkenguzamateka y'igihugu iki cyangwa ikindi ishobora guha icyo bita tribine abatembagaje ubutegetsi abashatse gutembagaza ubutegetsi mu gihugu iki cyangwa ikindi biraboneka yuko icyo gihugu kiba gifise imigenderanire cyangwa kiba aricyo cyabatumye ikibazo rero cy'u rwanda kuko nta w'u rwanda nabona haserukiye u rwanda hajya ntawe yashoboye gushyikiriza mugabo twaba tuyivuga muri rusange kuko icyo gihugu tugisaba ikintu kimwe gusa ni uko twemera tugashyiraho wa mugwi duhuriyemo bose ujejwe kuraba ibi cyangwa ibindi biba mu gihugu kanatsinda ko na twebwe uwo mugwi hari igihugu cy'u rwanda kigeze kugira amakenga ku burundi turawemera turawushyiraho natwe twifuza yuko tuwushyiraho kugira ngo ibirego uburundi buvuga turabe ko ari byo bifite ishingiro cyangwa bidafite ishingiro gaston sinimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu vise perezida wa mbere w'uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze federico umwanya wose turi ngaha kugira ngo dushobore gutomora neza ibibakiye aba cyangwa abandi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe na oriyani itangishaka afatanije na eugenie mukankusi
mu twigoro tugenda tubwirwa n'inzego z'ubuvuzi mu bihugu bitandukanye ku isi mu kurwanya indwara ya sida harimo n'u rwanda hari ibintu bimwe bimwe bihambaye bikorwa urwego rw'ubuvuzi mu rwanda guhera mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kwaratanguye gutanga imiti ku bantu banduye umugero utera indwara ya sida hatarenze kurindira ko abasirikare mu mubiri w'umuntu bagabanuka ikindi ni ugutangwa kw'imiti ku bantu bakimenya ko bahuye na virusi itera indwara ya sida amasaha mirongo ine n'umunani ya mbere kugira ntibayirware ibihe bihoraho nibyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'amagara y'abantu muri aka kanya mu kiganiro na mugenzi wacu eugene mukankusi muganga sabin sanzimana ajejwe kurwanya indwara ya sida mu rwanda arasobanura akamaro gahambaye ko gufata imiti igwanya virusi ya sida mu maguru masha guhera mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka turimo twatangiye gahunda yo guha imiti umuntu wese upimwe virusi itera sida niyo yaba ari ako kanya kandi mbere habagaho ubundi buryo bwo gutegereza ko abasirikari barinda umubiri bagabanuka ubu rero nta gutegereza niyo wapimwa uyu mwanya wemerewe gufata imiti ikintu se bizafashaho ni iki ugereranije n'ubwo buryo mwakoreshaga bwa mbere gutanga imiti hakiri kare bifite inyungu z'ibanze ebyiri inyungu ya mbere ni uko birarinda ibyuririzi byajyaga biza ku bantu bataratangira imiti kandi buriya iriya miti ifite ubushobozi bwo kurinda ibyuririzi bitandukanye icya kabiri ni uko abantu benshi tugiye kuyiha abantu benshi bayifata kare bigabanya ko banduza abandi igihe baba haba habayeho guhuza amaraso cyangwa mu bundi buryo virusi itera sida yanduriramo kuko imibare itwereka ko iyo umuntu uri ku miti neza ifata neza kwanduza kwe kugabanukaho mirongo icyenda na gatandatu ku ijana ni ukuvuga ngo nituyiha abantu benshi cyane tuzagabanya ubwandu tuzagabanya ikwirakwiza rya ya virusi yabaga ifitwe n'abantu batarajya ku miti kandi biri hejuru cyane nk'umuntu utaratangira imiti ashobora kugeza kuri miliyari icumi za virusi mu mubiri we kandi iyo yafashe imiti izo virusi zigabanukamo ndetse zikajya munsi ya virusi makumyabiri waba ari utuvirusi makumyabiri muganga nsanzimana yongera arasobanura ibijyanye n'imiti ihabwa abantu bashobora kuba bahuye na virusi itera umugera wa sida kugira ntibagware ibihe bihoraho iyo haciye amasaha make ni ukuvuga mirongo ine n'umunani tumutege amatwi n'imiti ihabwa abantu bahuye na virusi itera sida mu masaha mirongo ine n'umunani kugira ngo bibarinde kuyandura mu buryo buhoraho birakorwa birakorwa nagira ngo mpamvu usobanure uko bigenda kugira ngo yumve impamvu iyo miti itandukanye n'imiti itangwa ku muntu umaze igihe kirekire yanduye ubundi iriya virusi itera sida iyo imaze guhura n'umubiri yinjira mu turemangingo tugize umuntu ikisanisha natwo hanyuma ikinjira nakwita by'imbere bya burundu mu turemangingo tuyibika aho itazasohoka ari nacyo kugeza ubu kigora imiti dufite ndetse n'ubundi bushakashatsi bwo kuyikiza burundu ntibikunde kuko utwo turemangingo turayibika ntisohoke kandi utwo turemangingo natwo turadukeneye kugira ngo tubeho ntabwo wadukuramo ngo wenda bisohokane n'iyo virusi bitwara rero amasaha mirongo ine n'umunani ishobora kugera kuri ma- ku masaha mirongo irindwi n'abiri ku bantu bake ariko mirongo ine n'umunani niyo yizewe yuko ah, ya virusi yamaze bamaze guhura nayo ah, iba itarinjira muri twa turemangingo tuyibika burundu ah, bakunda kwita reservoir cyangwa se ah, ut- uturemangingo tutajya tuyisohora nk'uko nabivuze iyo miti rero irahari turayitanga ku bantu ba- bafashwe ku ngufu mu rugero Ah, cyangwa se ku bavuzi baba bari kwita ku murwayi ubana na virusi itera sida abakora mu mu- mu mabagiro ah, cyangwa se muri za laboratwari aho bashobora guhura eh, n'amaraso bakaba bakwikomeretsa mu kazi kabo Ah, hari ndetse n'abakora imibonano mpuzabitsina bakatubwira ko udukingirizo batakibutse cyangwa kaba- ka- kabangirikiyeho bari mu- mu- mu mibonano mpuzabitsina bakeka ko banduye iyo miti turayitanga kandi ifasha mu kurinda virusi itera sida ku gipimo kiri hejuru ya mirongo urwenda na gatanu ku ijana ntabwo rero ishobora kukugirira akamaro igihe waba umaze warengeje ayo masaha mirongo ine n'umunani eh, na ya mahirwe make navuze aba asigaye kuri mirongo irindwi n'abiri
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nyuma y'icyo kiganiro cy'ubuzima noneho fideli niyo ngabo aratugezaho ikiganiro cya siporo n'imikino
urakoze tomasi ku makuru y'inkino tubafitiye muri uyu mwanya turavuga ku gikombe cy'imigwi yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere yabaye iya mbere mu turere dutandukanye tugize isi ivamwo no ku nkino z'umupira w'amaguru zo ku rwego rwa diviziyo ya mbere zabaye ejo ku wa gatatu no ku munsi wa kabiri mu gihugu cy'ubwongereza dutangurire ku nkino z'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere yabaye iya mbere mu turere dutandukanye two ku isi ivamwo zabaye ejo ku wa gatatu muri kimwe cya kabiri umugwi kashima antlers wo mu buyapani userukira akarere ka aziya watsinze atletico national wo mu gihugu cya colombia userukira akarere ko muri amerika mu mpanuko ibitsindo bitatu ku busa mu rundi rukino rwo muri kimwe cya kabiri ruza kuba uno musi ku wa kane umugwi real do madrid wo mu gihugu cya espanye userukira akarere k'iburaya uza gukina na club america wo muri mexique userukira akarere ko muri amerika yo mu buraruko amerika yo hagati n'amazinga ya karayibe umugwi uzoba watsinze hagati ya real do madrid na club america uzohura na kashima antlers mu gice cya nyuma ku munsi w'imana wimirije umugwi real do madrid uza kuba ufise abakinyi nka bose kiretse umukinyi akomeye yakomeretse gareth bale hamwe na sergio ramos ashobora kudakina nawe nyene kubera ugukomereka gareth bale yagumye i madrid aho abandanya kugerageza gukira uwundi mukinyi atagize uruhara mu myimenyerezo y'ejo kuwa gatatu ni pepe sergio ramos amaze kuba rurangiranwa mu bakinyi bakunda kwinjiza ibitsindo bihambaye ku migwi yabo mu minota ya nyuma y'urukino igitsindo cya nyuma nk'icyo yinjije hari mu rukino hagati y'umugwi real do madrid n'umugwi deportivo de la corunya ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze naho mu nkino z'umupira w'amaguru z'imigwi yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere zabaye ejo ku munsi wa gatatu mu gihugu cy'ubwongereza umugwi liverpool watsinze middlesbrough ibitsindo bitatu ku busa chelsea yatsinze sunderland igitsindo ku busa manchester city yatsinze watford ibitsindo bibiri ku busa west bromwich albion yatsinze swansea ibitsindo bitatu kuri kimwe west ham united yatsinze burnley igitsindo ku busa manchester united yatsinze crystal palace ibitsindo bibiri kuri kimwe tottenham hotspur yatsinze hull city ibitsindo bitatu ku busa mu gihe stoke city na southampton byarangije urukino bifise ubusa ku bundi mu nkino zari zabaye ku munsi wa kabiri bournemouth yari yatsinze leicester igitsindo ku busa mu gihe everton yatsinze arsenal ibitsindo bibiri kuri kimwe aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri uyu mwanya
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza mukomeze rero muryoherwe na radiyo yanyu ariko jye mbaye mbikebanuye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.